Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Harka fuula daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashinteen DC irraa kan isiniif dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa sadaasa 14/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 5/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti mootummaan Itoophiyaa dhimma humna naga eegdota Soomaaliyaa irratti. Ibsa kennuu isaa naannoo Oromiyaa keessatti hiriirri nageenya gaafatu taasifamuu isaa bu'aa filannoo Soomaalee laandii eegamaa jiraachuu isaa akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa kan dursu oduudha gara mitikkuu fi qaadutti isin dabarsa.
humni waraanaa Itoophiyaa dhiyeenyatti Somaaliyaa gadhiisee akka bahu beekamus Itoophiyaan Alshabaabiin waraanuu itti fufti jedhe ministeerri haja alaa Itoophiyaa ministeerri haja alaa Itoophiyaatti dubbii himaa kan ta'an obbo Nabiyaat Geetaachoo har'a sadaasa shambara 2017 boobbii waraanaa Atims kan gamtaa Afrikaan booda ejjennoo Itoophiyaa irratti gaafatamanii Alshabaab haala kamiin iyyuu naannichaaf balaa akka hin taanerra geessisuu irrattis ta'e Soomaaliyaa keessatti mootummaan akka hundaa'uu fi tasgabbaa'uuf gahee murteessaa Itoophiyaan ba'atte hawaasa idil addunyaa birattis ta'e Soomaaliyaa biratti kan beekamu. Itoophiyaan duula Alshabaab irratti taasiftu kan itti fuftu taas jalaan Itoophiyaan naannoo Somaaliyaa irraa cituun ofiin of bulchitu kan beekamtii hin argatiin Somaalilaand waliin waliigalteewwan hubannaa hulaa galaanaa ishee fayyachiisu mallatteessuu hordofe Soomaaliyaan kan mormite ji'a Amajjii dhufurraa kaasee loltoonni Itoophiyaa nagaa eegumsaaf Soomaaliyaa keessa jiran akka ba'an kan beeksifte ministeerri humna waraanaa Soomaaliyaa Abdulqaadir Mohaammed Nuur sanbata dabarsine kana televezyiyoona mootummaan hoogganamu irratti ibsa kennaniin Itoophiyaan walabummaa fi tokkummaa biyyaalessaa keenya sarbuu isheen ergama eegumsa nagaa kan gamtaa Afriikaa haaraa keessatti hin hirmaattu jedhaniiru dhimma kanarratti kan gaafataman obbo Nabiyaat rakkoowwan yeroo fedhii babal'isuu hin qabnu jedhaniiru bobbii ergama nagaa eegumsa soomaaliyaa keessaan kan amma yeroon isaa xumuramaa jiruun loltoonni itoophiyaa kuma shanii hanga kuma torbaa ta'an soomaaliyaa bakkoota garaa garaa keessatti bobbaafamanii turaniiru gabaasni finfinneerraa kan kennediyaa baateeti.
Bulchiinsa naannoo Amaaraa godinaalee Walloo Kibbaatii fi Shawaa Kaabaa keessa barsiisonni jiranu mootummaan akka gara rakkoon nageenyaa jiru deemnee barsiifnu nu durqisiisaa jira jechuudhaan komii dhiyeessanii jiru. Barsiisonni godina Walloo Kibbaa aanaa Wigdiitii fi aanaa Dalaantaa akkasumas godina Shawaa Kaabaa aanaa Efraataa Gidimee naannoo Yimuuloo jiranu bakka itti ramadan akka hin deemne gareen hidhattootaa faannoo jedhamee beekamu. Akka isaan dhorku bakka immoo nageenyi amma tokko jiru keessa akka hin turre immoo hanga'oonni mootummaa akka bakka itti ramadaman deemanu yoo deemuu hin barbaanne immoo akka mindaa isaanii hin arganne beeksisaa akka jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Komii barsiisota kana. Komii barsiisotaa kana irratti bulchiinsa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne kan ibse gabaasni Masfin Arraagee itti gaafatamtuun biiroo barnoota bulchiinsa naannoo Amaaraa Dr. Mulunesh Dassee dhiyeenya kana ibsa kennaniin bara barnootaa kanatti barattoonni naannichaa keessatti galmaa'anii dhibbeentaa soddoma akka hin caalle ibsuu isaanii eeree jira. Dhimma kanarratti sagaleen Ameerikaa. kan bilbilaan haasofsiise pirezidaantiin waldaa barsiisota naannoo amaaraa obbo Tabajjee Achaamillee waa'ee komii barsiisota kana akka quba qabanu ibsanii hanga'oota mootummaatii wajjiniin dubbachaa akka jiranu beeksisaniiru. Komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa dhiyeenya kana baaseen naannoo Itoophiyaa saddeet keessatti sababa rakkoo nageenyaatii fi jijjiirama qilleensaatiin kan ka'e mannottan barumsaa kuma shanii fi dhibba shaniif jaatamii afurii cufa. cufamuu isaanii ibsee kanneen keessaa mannottan barumsaa cufamanii kuma afurii ol ta'anii naannoo amaaraa keessatti kan argamanu ta'uu isaanii akka beeksise gabaasni masfin arraagee dabalee yaadachiiseera yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo as yuunaayitid isteet keessatti paartiin riippaabilikaanotaa olaantummaa teessoo mana maree lammaniyyuu dhuunfachuu isaa beeksisee jira mitikkuu fiqaaduu dabalata qaba oduu kanarratti.
riippaabilikaanonni teessoo mana mareef dorgoman ariizoonaa keessatti injifachuun akkasumas kaalifoorniyaatti sagalee lakkaa'uun duubatti harkifatee kan turee fi roobii kaleessaa beekamuu hordofe warri riippaabilikaanii teessoo 218 argachuun warra dimokiraatii caaluun teessoo mana maree mo'ataniiru kana dura teessoo seenetii mo'achuun warra riippaabilikaanii kan beekame yommuu ta'u marsaa kanaan warra riippaabilikaanii pirezidaantii biyyattii dabalatee seenetii fi teessoo mana maree bakka bu'ootaan warra dimokiraatii irratti olaantummaa argataniiru ergaa filatameen. booda yeroo jalqabaaf gara waashingtan kan dhufe doonaald tiraamp roobii kaleessaa ganama hoteela kaapitool keessatti riippaabilikaanota mana maree waliin turtii taasiseera ajandaawwan guyyoota dhibba keessatti raawwataman qopheessuu isaanis kaasaniiruu fi dubbii himaan mana maree bakka bu'ootaa maayik joonsan riippaabilikaanonni teessoo seenetii fi mana maree mo'achuun uummanni ameerikaa fedhii ajandaa ameerikaa jalqaba yookaan ameerikaan farist akka hojiirra ooluuf qabaachuusaa agarsiisas jedheera tiraamp muudamtoota tokko tokko ammumaa beeksisuu kan jalqabeeru yommuu ta'u hooggantoonni riippaabilikaanii seenetii keessaa akka eeyyamuu fi qaban dilbata darbe kana dubbateera kun immoo aangoo seenetii irraa fudhachuu waan ta'eef warri dimokiraatii karaa kanaan dhiibbaa irratti uumu jedhamees eegama.
filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi kan mo'atan doonaald tiraamp roobii kaleessaa pirezidaantii amma jiran joo baayidenii wajjiniin wal arganii marataniiru oduun kunis kunooti.
walga'iin namoota siyaasaa yeroo dheeraa wal morkachaa turan kun roobii kaleessaa waayit haawus keessatti turtii sa'aatii lamaa kan fudhate yommuu ta'u tiraampii fi baayiden ji'a amajji dhufu kanatti aangoo yommuu walitti dabarsan karaa nagaa akka ta'u irratti dubbataniiru dubbii himtuun waayit haawus kaariin jiim peere oduu gabaastotaaf ibsa kenniteen walga'iin isaanii bu'aa qabeessa ture jette lamaan isaaniiyyuu dhimmoota nageenya biyyaalessaa imaammatoota biyya keessaa fi addunyaa barbaachisoo uummata mudatan irratti mari'achuus eerteetti akkuma aadaa siyaasa yuunaayitid isteetsi keessatti baratameen pirezidaanti joo baayiden amajjii digdama dhufutti aangoo karaa nagaa waliif dabarsuu irratti akka dubbataniif tiraamp kan filannoo injifate gara waayit haawusitti kan affeere yommuu ta'u tiraamp erga bara 2021 ji'a amajjii keessaa yeroon aangoo isaa xumurameen booda yeroo jalqabaaf roobii kaleessaa waayit haawusitti kan argame baayiden ce'umsichi karaa nagaa qabeessa akka ta'uun hawwii qaba jedhe muraasa isaanii irrattis har'a mari'anna jechuun dubbate tiraampis gama isaan baay'een si galateeffadha jedhe. siyaasni cimaadhaa fi dhimmoota baay'eetiin addunyaa baay'ee gaarii miti har'a addunyaa gaariidha ce'umsicha karaa nagaan deemsisuutti baay'een dinqisiifadha karaa nagaas ta'a yeroo isaatti kanaafis joo hedduun si galateeffadha galatoomis jale yommuu tiraamp mooraa waayit haawus seenee baayidaniin simatamu haati warraa baayidan jiil abbaa warraa ishee waliin tiraampiin kan harka fuute ergaa barreeffamaa baga gammaddee haadha warraa tiraampiif erguun gareen ishee waayit haawus yeroo wal harkaa fuudhiinsa aangootti ishee gargaaruuf fedhii akka qabanis eerteettiifi.
rogeessi biyya iraanii kuniishi saanjaarii jedhamu namoonni ilaalcha siyaasaatiin kan ka'e hidhamanii jiranu akka hiikamanu erga gaafatee booda of ajjeeseera kunoo todiin kunis.
falmitoonni mirgaa kamiisa har'aa rogeessa iraan kan of ajjeese kanaaf beekamtii kan kennan yommuu ta'u innis namoonni siyaasaa afur kanneen hidhaa jiran yoo hin gadhiifamne akka of ajjeesu akeekkachiisa erga kenneen booda kan of ajjeese kinuush saanjaarii hooggantoota riippaabilika islaamikiif roobii kaleessaa fuula miidiyaa hawaasaa eegs irratti barreeffama maxxanseen namoonni siyaasaa afur dhiira lamaa fi dubartoonni lama kanneen hidhaa keessa jiran yoo hin gadhiifamne akka of ajjeesu akeekkachiisa kenneet ture kamisa har'aas kanneen falmanii fi dhaabbileen hedduun of ajjeesuusaa mirkaneessaniiru duuti isaa kan mirkanaa'e maatii fi firoottan isaa iraan keessa jiran miidiyaa hawaasaa irratti erga maxxansaniinidha sanjariin falmitoonni mirgaa faaxumaa sepperii naasiriin shakaramii haati dargaggeessa bara 2022 hiriira mormii ture irratti ilmi ishee ajjeefame akkasumas toomaaj saalee fi rogeessi mirga siivilootaa arshamaa riizaay akka hidhaarraa gadhiifaman jechuun roobii kaleessaa barreeffama maxxanseen manni murtii fuula. fuula marsariitii isaa irratti jarri kun gadhiifamuu isaanii hanga guyyaa keessaa sa'aatii torbaatti yoo hin maxxansine mormiin abbaa irree ayaatolaa aliif qabu mul'isuuf jecha lubbuu kan balleessa namni kamiyyuu yaada isaa ibsatee hidhamuu hin qabu mormuun lammii iraan kamiifiyyuu mirga jireenyi koo barreeffama kanaan booda xumurama garuu akka duunu dagachuu hin qabnu kan du'uu qabnus lubbuu jaallannuu fila kun du'a mitis jedheera sanjariin bara 2015tti haala isaa dulloomtettu gargaaruuf jecha yuunaayitid isteetsitti sagalee ameerikaaf hojjechaa osoo jiru gara iraanitti kan deebi'ee fi ergasiis yeroo hedduu akka hidhamaa ture rogeeyyiin himaa jiru.
hayyee oduun kanumaan raawwataa gara gabaasaalee keenya biraatti darbinaa jiraattonni naannoo oromiyaa godinaalee shawaa lixaa bahaa wallagga lixaa qeellam wallaggaa gujii fi arsii keessa jiran kamisa har'aa hiriira waamicha nagaa taasisuu isaanii namoonni hiriiricha irratti hirmaatan sagalee ameerikaatti himanii jiru dhimma kana irratti yaada jiraattotaatii fi kan mootummaa naannoo oromiyaa qindeessuudhaan gabaasni tsahaay daamxoo vo'edhaaf qopheessite. ittaanee dhiyaataa waliin na caqasu.
naannoo oromiyaatti godinaalee muraasa keessatti har'a hiriirri waamicha nagaa fi araara mootummaaf waraana bilisummaa oromoo irratti xiyyeeffatu gaggeeffameera jechuudhaan hirmaattota hiriirichaa keessaa sagalee ameerikaaf himanii jiru obbo badhaasoo tufaa godina shawaa bahaa aanaa boosatirraa namoota hiriira kana qopheessanii fi irratti hirmaatan ta'uu isaanii dubbatu.
hiriira kana kan qopheesse uummatuma yoo qopheessinu mootummaa gaafanneeti nageenyi lallabamuuf manni hundi nageenya barbaada nuti gaafii nuti kaanne. gama lachuuyyuu nageenyi waaqaa kan bu'uu fi rakkoon kanaan dura nu keessa jiru maatiin keenya kanaan dura barachaa ture amma yeroo dhiyoo keessa barumsa dhabe yaala dhabe deemee galuu dadhabe inni kun nageenyi yoo bu'e ba'ee galuu danda'a nageenyi bu'uu danda'a barachuu danda'a barsiifachuu danda'a kan jedhu isa kana karaa nagaatiin lallabnee nageenyi akka inni bu'uu fi mootummaa irraayis isaan irraayis karaa nagaatiin deemanii akka inni galan barbaannaa jechuudha. Kan hidhatee bosona bichaa jiru osoo hin taane gama rakkoo pirezenteeshinii qaamama nageenya keessallee jiraachuu danda'a. Inni kunis nageenya bakka jirutti lallabse afaan muuzii gara hundaan walitti garagalchine kan irraa deebinee namni karaa nagaatiin akka bahee galuu fi karaa nagaatiin akka dogongoree mukatti ce'ellee mukarraa akka deebi'uudha karaan keenya kan jiru jechuudha.
Obbo Iddoosaa Gaarummaa godina Wallagga Lixaa aanaa beekiirraa namoota hiriira har'aa irratti hirmaatan keessaa tokko akka ta'an himanii ganama har'aa milishaa fi humnoota nageenyaan walgahii jira jedhamani. waamamanii akka deemanitti ibsani.
Fallafaatee nan ciree nyaataa jira. Cireema nyaadeennaan balbala rurrukutamuun argee walga'iitu jira bayyinaan jedhee milishaatti yeroo gabba'u makalaakiyaa nama sadii wajjin dhaabatu kottoo daa'ina fuudhee deemanii meedaa bakka jedhamutti kaambii gajjallaatti nu geessanii hawaasni hundiyyuu achitti jiru kottaa hiriira ba'aa nuun kan nuyi barbaannum nageenya biyyaa barbaannaa shaneen barbadeessina jennee nu wanta nuyi jennutti jettoo innaan hiriira nageenya ammoo yeroo gaaffii keenya inni eeffannaa hawaasni jedhu deebii kanatti nuu kennuun dandeessanii rasaa isaan du'a namni keenya wanta ta'eef hiriira isin qindeessitan yoo ta'e ofii baadhaa malee nu hin baanu jechuun namni amma yaada kana kaase yaada fonqolchaa diinaa keenya wanta ta'eef kanaan booddee jecha akkasii akka hin kaafne jedhanii nama sana qabanii reebanii jechuudha. Namni gaaffii gaafatis hin jiru namni deebii kennis hin jiru ofuma haa ta'u malee namni hiriira sana qopheesse bulchaanaatii fi itti gaafatamaa paartii nama sadii ta'anii fuuldura deemuu shan hin balaaleffanna jedha hin balaaleffanna hin balaaleffanna manni nuu duukaa bu'e jechuudha. Isa booda nageenya qaamni walabaa dhufe keessaa galuu jedhanii ijoolleen kaasnaan uleedhaan rarreebanii namoota jaa'idhanii jiru gubeessaa jechuudha.
Jiraataan kan biraan hiriiricha irratti hirmaachuu isaanii sagalee Ameerikaaf ibsan obbo Rooba Hawaasaati. Godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleerraa.
Waggaa shanan kan keessa ijoolleen keenya hin barannee oomisha qabnu gara magaalaa Mataaraa magaalaa guddoo nuti qabnu magaalaa Mataaraatii fuunee gurgurachuu hin dandeenyu geejjibni gara garaa nurraa citee warra naannolee ollaa cinaa jiru wajjin walitti dhufuu dadhabne rakkoo hammaataa keessa irraa waan kana maal goonaa ka jedhuun sadarkaa abbootii gadaatis haa ta'uu sadarkaa ijaarsa biyyaa kamii kamii wajjin mari'achaa turre mootummaas gaafachaa turre achirratti ergaan nuti dabarsine walajjecha nurraa hafu rakkoo qabanne rakkoon keenya immoo wal cinaa teenyeetti rakkoo keenyaa furannu eessumaa fi dubrii soddaa eessumatti achi keessaa qabna harka wal keessaa qabna waan taateef nuti nyaata kennaaf waan taateef nuti cinaa dhaabbata waan taateef ijoollee keenya kan barumsa dhabde san laallee haadholee keenya kan da'umsa dhabde san laallee rakkoo hawaasummaa nuti qabne san laallee nagaa haa lallabnuu kan jedhu warra hiriirri gaggeeffame hiriira san keessatti hirmaanni akka qaama tokkotti akka jiraataa danda'utti.
Namoonni godina qeellam wallaggaa nageenya keenyaaf sodaanna jechuun akka maqaan isaanii hin himamne sagaleen isaaniis akka hin dhageessamne gaafatan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan namoonni ganda isaaniis ta'e ofii isaaniitiis milishaa naannoo isaaniitiin dirqamanii akka hiriiricha irratti hirmaatan dubbatani. Hiriira har'a geggeeffame hawaasatu kaka'umsa isaan qopheesse kan jedhan ammoo dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiloo Addunyaati.
Godinaalee Oromiyaa garaagaraa fi aanolee garaagaraa keessatti uummanni hiriira nagaa waamicha araaraa kan dabarsu gaggeessaa oolee jira. Ijoon hiriira kanaa eelaaf eelaameen Oromoo gidduu taa jiraatu waliif hoowwannee mimmaan harmiyaa qorsinuu qe'een Oromoo nagaa dheeboteera kan jedhuu fi mariif marabbaan araarri haa buudhu kan jedhu waamicha akkasii dabarsanii hawaasatu qopheesse kana dubbiin araaraan haa xumuramu jedhanii waamicha nagaati kan isaanii taasisaa turan jechaadha. Nuuma mootummaan nagaa barbaada wallabdee karaa waraanaatiin furuun barbaadu waamichi uummanni dabarse kun mootummaan kanaan duras kan itti hojjechaa turee fi ammas qophaa'ummaa olaanaa qaba.
Gama waraana bilisummaa Oromootiin dhimma hiriira kanaa ilaalchuun gaafachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofni. Yeroo garaagaraatti hawaasnis mootummaanis ta'e waraanni bilisummaa Oromoo nagaan akka bu'uuf hawwii qaban ni ibsu. Garuu haala akkamiitiin kan jedhuuf qaamni kallattii ifa ta'e kaa'ee hojii qabatamaatti seene haga yoonaa hin jiru jechuunis namoonni hiriira irratti hirmaachuu isaanii ibsan. Isaan kun qaamota lameenuu qeeqaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra.
Hayyee kaadhimamtoonni pirezidaantummaa Sumaaleelaandii sadanuutii fi deeggartoonni isaanii innaa sagaleen filannoo lakkaa'amuun itti fufee jiru kanatti baay'ee filannoo akka simatanu dippiloomaatonni biyyoottan gama dhihaa gaafatanii jiru. Baay'een filannichaa inni jalqabaa torban dhufu beeksisamaa jedhamee akka eegamaa jirus ibsameera. Gabaasni kun kunooti dabalata.
Dippiloomaatonni biyyoottii alaa kudhan irraa ta'an kanneen filannoo roobii kaleessaa taajjabuuf Somaaliilaand keessa turan Komishiiniin filannoo biyyoolessaa Somaaliilaand adeemsa filannoo kaadhimamaaf galmeessuu ifaa ta'e geggeessuu isaanii galateeffataniiru. Dippiloomaatonni kun ibsa kennaniin komishiinichi tattaaffiinni filannoo walabaaf loogii irraa walaba ta'e akka geggeessamuuf taasise galateeffatanii jiran. Dippiloomaatonni Yuunaayitid Isteetsi, Biriteen, Jarmanii, Deenmaark, Suwiidiniif. biyyoonni kabiroo shan akka jedhanitti gara fuula duraatti dimookiraasiif itti gaafatamummaa daran cimsuuf somaaliilaand waliin hojjechuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru gama kaaniin taajjabdoonni sadarkaa addunyaa somaaliilaand keessaa akka jedhanitti bakka tokko tokkotti wiirtuuleen filannoo sababa walitti bu'iinsaan banamuu baatanis filannoon sun nagaan geggeessamuusaa ibsan tiim kool taajjabaa sadarkaa addunyaa gameessa ka somaaliilaand keessaati. garee taajjabdoota sadarkaa addunyaa 28 kanneen koree filannoo somaalilaandiin affeeraman hoogganu.
filannoo sana ganama innaa wiirtuun filannoo banamurraa jalqabnee taajjabaa turre ganama sa'a torbatti banamuu isaa ilaaluudhaaf sa'aatii ja'a walakkaatti achi turre sanbooda filannoo guutuu biyyattii keessaa taajjabne achi immoo wiirtulee filannoo adda addaatti. konkolaataa oofne dhaqne wiirtuu filannoo tokko hanga daqiiqaa soddomaa turre cufamuu wiirtuu filannoo fe'annaa sagaleen lakkaa'amu taajjabneerra saanduqa waraqaa sagalee baatu hordofnee gara wiirtuuwwan aanaa sagaleen itti lakkaa'amuttis innaa geessan argineerra.
kool akka jedhanitti taajjabdoonni kun wiirtulee filannoo 146 daawwachuudhaan dhimmoota bulchiinsaa tokko tokkoof bakka tokko tokkotti hojimaanni akka hin hordofamne arganiiru gareen kun akka waliigalaatti namoonni filannoo kanarratti hirmaachuu akka barbaadan fedhiin sagalee kennuu akka tureef filattoonni filannoon sun nagaan geggeeffamuullee argineerraa jedhan.
eeyyee kutaalee somaalilaandi tokko tokko keessatti wiirtuleen filannoo sababaa wal dhibdeetiin hin banamne kun dhimma filattoota mudate keessaa tokko toora dheeraatu ture kunis akka waan gaariitti ilaalamuu danda'a garuu namoonni yeroo dheeraadhaaf dhaabbatanii eegaa turan garuu eeyyeen qormaanni guddaan dhuguma ni ture. dhimmoonni rakkoo jimaataa ta'an tokko tokko ni turan jedhee yaada akkuman jedhe wiirtuleen filannoo tokko tokko fakkeenyaaf dafanii banamuun kan irra ture akka sanan taane sa'aatii torbatti banamuutu irra ture garuu turanii banaman magaalaa guddoo argeessaa keessattis akkasuma ture taajabdoonni akka jedhanitti sagalee lakkaa'uun kan eegalu yeroo saanduqi waraqaa filannoo baatu naannolee somaalilaand ja'an hundarraa ennaa fidamuudha ba'iin filannoos beeksifamuuf guyyoota akka fudhatu himaniiru.
ba'iisaa beekuun hanga torban dhufuuttuu turuu danda'a. Kanaafuu guyyaan sun guyyaa kam ta'uu akka danda'u sirriitti hin beeku. Sababaansaa sun martinuu yeroo fudhachuu danda'a. Loojistikii tarii konkolaataan cabuu wantoota akkasii hundarratti hundaa'uudhaan saffisaan hojjetamuu dhiisuu mala. Sun biyya kam keessatti uumamuu danda'a. Kanaaf ba'iidhuma argachuufuu guyyoota muraasatu hafa.
filannoo kana irratti namoonni miliyoona tokkoof tuqaa lamaa ol filachuuf galmaa'aniiru kunis erga bara 2003 as somaalilaand keessatti yeroo arfaffaadha somaalilaand bara 1991 somaaliyaa isa guddoorraa adda baate garuu beekamtii sadarkaa addunyaan arganne soomaaliyaan ammallee somaalilaandiin akka qaama biyya isheetiitti ilaalti.
Ayyee gabaasa kana walitti dhaggeessan kan isinii dhiyeessitetu jubee horaati kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gara qophii torbaniitti ceenaa fayyaadha. weerara dhukkuboota dhufuuf jiranu teenyee eeguu hin qabnu kan jedhu jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara darbee haala ammaan dura mul'atee hin beekneen namoonni miiliyoonii saddeeti dhukkuba sombaatiin qabamuu isaanii ibsee jira gabaasa dhimma kana irratti xiyyeeffate jaallannee gammadaatu harkaa qaba waliin na caqasu.
jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan who'n weerara dhukkuba mudataniif addunyaa qopheessuuf marii itti fufee jira biyyoonni miseensa jaarmayaa fayyaa addunyaa waliigalaa ittisa weerara vaayirasii dhukkubootaa xumuruuf irra deddeebiin marii ka jalqaban ta'us weerarri dhukkuba empaaks maarbargii fi infiluweenzaa birdi filuu jedhamu dogoggora dhukkuba koovid kudha sagalirraa mudate osoo turre hin deebi'in. waliigalteerra ga'uun isaanii ariifachiisaa ta'uu cimsanii ibsaniiru mariin waggoota lamaa ol erga gaggeeffame booda guyyootii fuullee keenyaa keessatti waliigalteerra ga'uuf abdiin jira keessumaa mariisistoonni qabxiilee baay'ee falmisiisaa ta'an beekumsa waliif qooduu fi guddina yaalaa haqaan argachuu irratti marii yeroo biraatti dabarsuuf waliigalaniiru hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa dr tedros adhanom waliigaltee hojiirra ooluu danda'u madaaluun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru yeroon michuu keenya miti jechuudhaan dr tedros marii kanarratti mariisistoota biyyoolessaatti himaniiru dhukkubi koovid 19 ammallee naanna'aa jira dhukkubi empaaks balaa fayyaa addunyaati weerarri maarburgii fi birdi filuu babal'achaa jira weerara sattaan immoo teenyeen eegnuu jedhan dr tedros. Baatii muddee bara 2021 keessa balaan COVID-19 namoota miliyoonaan lakkaa'aman galaafate irra deebiin akka hin mul'anne sodaachuun biyyoonni miseensa jaarmayaa fayyaa addunyaa ta'an 194 ittisa weerara dhibee qophii ta'uu qabuu fi deebii ittisaa dhibee irratti kennamu irratti waliigalaniiru. Gosi dhukkuboota empaaks haaraan mul'achuunsaa weerarri vaayirasii maarberg. Rawaandaa keessatti lubbuu namaa galaafachuu fi ji'oota dabran keessa dhukkubni influweenzaa birdi filuu jedhamu babal'achuunsaa rakkoo jiru ifa taasisee jira. Kutaanni guddaan waliigalteen barbaachisaa ta'uu fi hawaasa saayinsiif qorannoo yaalaatiif waan dhukkuboota kana fidan argachuun achis oomishaaleen weerara kana ittisuuf gargaaran kanneen akka tallaalii yookaan qorannaawwan biroo argachuu ilaallata. ammaaf biyyoota dureeyyii fi hiyyeeyyii yeroo weerara koovid 19 dagatamuu isaanii sana hin irraanfanne gidduutti waldhabdeen jira addunyaan waan tokko irratti waliigaluu dhabnaan dhimma walqixxummaa ta'uuf deema kunis yeroo weerara koovid 19 kan mul'atedha jechuudhaan dooktar teedros adhaanoom jimaata darbe cimsanii dubbataniiru yeroo sanatti afrikaan duubatti haftee turte kunis ta'uu hin qabu jedhaniiru. Dr. Tedros Adhanom hoogganaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa yookaan WHO. mata duree lammaffaatteen naa deebinu. bara darbe jechuun kuma lamaaf digdamii sadiitti namoonni miliyoona saddeet dhukkuba sombaa yookaan tiibiin qabamuu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan who'n gabaaseera. kunis erga dhaabbati kun dhukkuba kana hordofuu jalqabe lakkoofsa olaanaa galmaa'edha jedha. bara darbe namoonni gara miliyoona tokkoof tuqaa lama shan ta'an dhukkuba sombaan du'uu isaanii gabaasni haaraan kun kan ibse yoo ta'u tiibiin yeroo weerara vaayirasii koronaa yookaan koovid kudha sagaliin bakka bu'e booda addunyaa irratti nama dhukkuba daddabroo ajjeesu isa olaanaa ta'utti deebi'uu akka hin oolle ibseera. duuti kun lakkoofsa namoota vaayirasii hiv bara kuma lamaaf digdamii sadii ajjeefaman dachaa ta'uu ni danda'a jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhetti dhukkubi sombaa yookaan tiibiin irra caalaan namoota eeshiyaa kibba bahaa afrikaa fi biyyoota paasifiik gama dhiyaa keessa jiran miidhuu kan itti fufe yoo ta'u hindii indoneeshiyaa chaayinaa filiippiinsii fi paakistaan namoota addunyaa irratti vaayirasichaan qabaman keessaa walakkaa ol qabu. Daareektarri olaanaa jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom ibsa kennaniin dhukkubi sombaa ammallee namoota hedduu ajjeesuu fi dhukkubsuunsaa qaanii guddaadha. Sababiinsaas ituu meeshaalee ittisaa adda baasanii ittiin qoratanii fi yaaluu ittiin dandeenyu qabnuutii jedhan. Duuti dhukkuba sombaa irraa dhufu akka addunyaatti gadi bu'uu itti fufeera. haa ta'u malee lakkoofsi namoota haaraa dhukkuba sombaan qabamanis tasgabbaa'uu eegaleera jaarmayaan fayyaa addunyaa bara darbe namoota kuma dhibba afur kanneen dhukkuba sombaa qoricha dandamatu qabu jedhaman keessaa walakkaa gadi kan ta'an adda baafamanii yaalamuu isaanii hubachiiseera dhukkubi sombaa baakteeriyaa qilleensa keessa jiruun kan dhufu yoo ta'u baay'inaan sombarratti miidhaa geessisa. uummata addunyaa keessaa tilmaamaan nuusa tokko kan ta'an dhukkuba sombaa akka qaban tilmaamameera garuu kanneen keessaa gara dhibbentaa shanii hanga kudhanii qofatu mallattoolee dhukkubichaa agarsiisa. jalqaba baatii kanaa gareen dooktoroota daangaan hin uggurre yookaan doktars wizaawut boorders jedhamanii fi michoonni fayyaa addunyaa dhibba tokkoof shantama ta'an xalayaa banaa jaarmayaa qorannaa ameerikaa saafed jedhamuuf erguudhaan. jireenya namootaaf dursa akka kennan akkasumas qorannaan dhukkuba sombaa akka addunyaatti akka babal'atu hatattamaan akka gargaaran gaafateera. kanumaaniin kan har'aaf jedhe xumura torbee immoo mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaate.
yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne. dhugaa barbaanna yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a as sagalee ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As-sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koom jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii, tiwutarii yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Qophii keenya sanbataatii fi dilbataa karaa raadiyooniitiin isinii darbu irratti qophii dargaggootaa akkasumas qophii maatii akkasumas qophiidhaan namanna muuziqaa qabna isas hordofuu hin dagatina. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin ga'aa jirtu tigisti gammee. pirodiwusariin keenya har'aa eliyaas asmaare gulaalaan viidiyoo maatiiw giraant ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture mbafkaadhuma roda waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deemnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.